muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika ni kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burengerazuba bw'u rwanda na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimujye no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube na facebook voa radiyo yacu naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga koko inyambo inka z'umwami ariko kuva ubwami bucitse mu rwanda ntizongeye kugaragara mu gihugu zaragishe ariko ntizacitse ibanga ryazo ni irihe inyambo zivuze mu muco w'u rwanda iki rutangwa rutanga rw'amaboko ndayisenga modeste yatwemereye kubidusobanurira rutanga rw'amaboko yashinze kandi ayobora ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco muri make azwiho byinshi ariko turaganira nk'inzobere mu by'umuco amateka n'imbonezabitekerezo filozofiya n'abatindiye rero mbazanire umushyitsi rutanga rw'amaboko
niba imana imana y'u rwanda baranamye gahorana imana y'u rwanda rwose
imana y'u rwanda baranamye rwose ndagushimiye byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungurane ibitekerezo n'amakuru n'abakunzi b'ijwi rya amerika ku nyambo nuko ariko rero mbere y'uko ye ye nuko nuko ariko rero mbere ya byose nzi ko wize uraminuza ariko muri make nifuzaga yuko watwibwira rutanga rw'amaboko ni muntu ki mu magambo make
bimwe wari umaze kubivuga ndi umuganga niba ugira ikiganga hanyuma nsoza ugira ikiganga mu bushakashatsi mpuza umurage kuko ndi n'umuganga mu buryo bw'umurage mpuza ikiganza twize n'ibyo twaraze niho natangije ubuvuzi bushingiye ku muco nkagira umwihariko mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ubuvuzi bw'indwara n'ibibazo byo mu mutwe nanjye watangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ibyo bita rwanda rutakire tetotherapy hanyuma nza kwiga n'umuco n'amateka ntangiza ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco nanabereye umuyobozi mukuru wari umaze kubivuga ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco gikora mu mujyi wa kigali ku gisozi niho gifite icyicaro nkaba umushakashatsi n'inzobere mu by'umuco amateka imbonezabitekerezo niyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire ahari wahimira aho ngaho bitaba byinshi kandi atari cyo kiganiro twatumiwe yego ariko rero nanone unyemereye hari umuntu ubivuge wihuta hari umuntu watwandikiye kuri facebook ya radiyo ijwi rya amerika voa radiyo yacu ati mumutubarize niba yemera imana ya kirisito
none
iyo nama iyo mana ya kirisito urayemera
rero none se genda umukirisitu nyine ko wumva ari iya kirisitu imana y'u rwanda ahubwo Eh, izipanora nuko ubwo rero yewe uramushubirije rwose nta mupfumu wo kwemera kirisitu nari nibonye no kuvuga ko ndi umupfumu Eh, n'abanyagasani banki nkuru y'u rwanda ku murage wose bwo kuruza butanga rw'amaboko yego ubwo se waje mu- mu- mu byo muzi mu cyanga kugira ngo bigende bite ariko rero witwa modeste
Na- ni amateka y'ubunyantekerezo nayo du- tugomba ku- kurinda kugira ngo abana bacu bamenye igihe twanyuzemo Mm, ariko rero bidakwiye kongera kubaho kuko harabaye ntihakabe U- uri muri amerika turi ku ijwi rya amerika na- nta munyamerika witwa rutanga rw'amaboko Nta- nta mufaransa urumva witwa rutanga rw'amaboko cyangwa umwongereza cyangwa umubirigi cyangwa umudage nta- nta- ntawe ntawe urabona eh, nubwo wabona ubwenegihugu ni hahandi uburyo rero abanyarwanda abanyafurika twagiye kwikorera amazina y'abazimu b'ishyanga kandi burya izina ni ubuzima ibyo rero harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfe U- ubu nta mwana wanjye n'umwe witwa ayo mazina matindi yego nuko twigarukire rero Nishimiye rero yego kuri kimejejemo nacyo ubwo kiba gitanze undi mucyo yego ako na kari akanyuzemo noneho twigarukire ku nsanganyamatsiko yacu inyambo Mm.
inyambo nazo ni inka usibye ko zari inka z'umwami gusa noneho mbere y'uko tuvuga umwihariko wazo inka muri rusange zivuze iki mu muco w'u rwanda reka twongereho ndetse no mu mbonezabitekerezo
nibyo ikibazo cyiza cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo nagaragaje mm, ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u rwanda wubakiyeho Mhm.
ni imana inka n'ingoma kuri ibyo birango akaba ariho hashamikiye imihango n'imigenzo n'imiziririzo umuco w'u rwanda uhurizamo bene wo ngaragaza ko ushatse gutera igihugu utagikozeho wagikura ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho ni nako byagenze Eh, kuko mu byavuyeho bigateshwa agaciro uretse n'imana eh, wavugaga iby'amazina ayo mazina kenshi abantu bayitwa kubera kubatizwa amadini bakuriramo mva amahanga bagiye bakuriramo Eh, ariko ubundi amazina yacu ya kinyarwanda niyo yari afite icyo avuze inka rero nazo ziri mu byari bigize ubunyarwanda Mhm.
ibyo birango imana iri hejuru ya byose ni rugira rugize amajya n'amaza ni rurema abantu n'ibintu ni nayo ibirebere rikabyitaho yitwa iri hose niyo abanyarwanda babyaye abana babita niyo twagira iri hose naryo ni izina ry'abanyarwanda kandi rivuza imana Eh, hanyuma iyi nka rero ni ikimenyetso cy'ubu- ku- cy'urukundo ubuntu mu bantu n'ibintu Ah, ikimenyetso cy'ubukungu tugendana mu mitwe yacu mhm.
ikimenyetso cy'ubukungu tugendana mu mitwe yacu Ah, na- na- nakuze nakubwiye ibya sogokuruza yari umupfumu nyagasani mandwa muri y'u rwanda yarazwi mu mateka Yego.
Numva baririmba rutanga rw'amaboko ntabwo ari yewe burya nari ntarabaho ni sogokuruza yego
hanyuma rero bagakunda gutega amasunzu Na- ariko ntabwo nari nzi icyo amasunzu ari cyo Mm.
hanyuma ndamubaza gusogo ku byo bintu mutega ku mutwe ni ibiki ati wowe ubona bimeze nk'iki ntibimeze nk'amahembe amahembe agirwa n'iki agirwa n'inka Mhm.
hanyuma se umuntu ufite inka cyane nyinshi aba ameze ati ntaba ari umukire ngo ni uko rero ibi dutega ku mutwe ntabwo ari ibyo bintu nk'ibyo ari byo byose ahubwo byitwa amasunzu kandi um, eh, aya aya- aya masunzu asobanuye inka
ni kose rutanga rw'amaboko icyo gihe wabimubajije ufite nk'imyaka ingahe
Na- na- nko mu myaka nk'itandatu irindwi yego nari akana gatoya rwose ariko gasobanukiwe
Eh, umva nakundaga kubaza kuko ndi imfura iwacu Mhm.
Eh, ndi imfura iwacu um, so- data ni imfura ya sogokuru sogokuru ni imfura ya sogokuruza ngira ngo abana b'imfura ahari bakunda kugira ibibazo byi- byinshi Eh, na na na na na- na- n'umwana wanjye mbona ibibazo akunda kumbaza eee nuko ubwo rero noneho inka rero nyine ni icyo ngicyo cyari ikimenyetso cy'ubukungu nkura numva nzatega amasunzu aha
ubwo mbazaga imbonezabitekerezo y'inka icyo bivuze eee
nkura numva nzatega amasunzu ariko igihe nakuriye ntabwo ari igihe cyayo musoza kaminuza rero nibwo natangiye kubigerageza ko nari maze kugaragaza ko kogosa ukageza ku ruhu nabyo ari ikibazo mhm, hanyuma ntagira gutereka umusatsi ugabanamo imigabane ibiri y'amasunzu urakura uza kuba ingara z'imiyinya rero nka cya gisakuzo ngo sako sako soma zigarutse amahembe ntibamenye inyoko ya koga Eh.
make inka ni ikimenyetso cy'ubukungu tugendana mu mitwe yacu
ariko ni n'ikimenyetso cy'icyubahiro
Ah, ah, ni n'icyubahiro urumva ah, amasunzu aba- aba- iyo banaririmba bakavuga ngo ngwino ndamukirize abateze amasunzu Mm,
bifite ikintu gikomeye cyane wumva babiririmba mu ndirimbo zacu yego
Eh, amasunzu ni ikintu gikomeye cyane Eh, urumva ko n'abanyarwanda bafataga kwiyogosha cyangwa kwambara cyangwa kugira gute uko babonye Mhm.
byose babikoraga bafite icyo berekezaho bavugaga iby'imbonezabitekerezo eee
igihe tuvuye kuri ya mbonezabitekerezo uyu munsi wa none abanyarwanda badukurikiye abarundi tunasangiye umuco abo mu biyaga bigari abo bita abacwezi bo mu gihugu cya kitara cyari igihugu kimwe kuva muri egypt kugeza intanganda kubwira nk'umunyamateka mhm, ibyo ni ibintu abantu batakunze kumenya wakwibaza inyogosho abantu bagira uyu munsi wa none imyambarire abantu bagira bivuze iki
ye noneho ubwo ngubwo tuvuye ku kimenyetso cy'inka n'icyo zivuze inyambo noneho tuvunagura kugira ngo twakire abanywanyi b'ijwi rya amerika inyambo rero- inyambo zo rero zivuze iki by'umwihariko umwihariko wazo ni uwuhe inyambo rero by'umu- i- i- inyambo rero by'umwihariko ndabishimiye cyane kuri iki kibazo bagize Ah, oh, tw- tw- ubwo ntuze kuri icyo kintu cy'amasunzu kugira ngo wumve ari amahembe y'inka
yego
U- u- ubwo mba rero nk'ikibinze n'abantu bakunda kubaza eh, umupfumu urutanga rw'amaboko ngo se intanga nkuru eh, ya- biriya yambara ku mutwe imeze nk'amahembe ni- ni ukubera iki ari amababa Ah, ahamura ari amahembe
mhm,
amabara ariya mahembe ariya mahembe nyine akaba amahembe y'inka akaba ikimenyetso ki- kiduhuza ni- gihuza abantu n'isanzure eh, gihuza abantu n'imana mu isanzure aha nk'uko ubu turimo turavugira kuri radiyo ubaye udafite iminara ntugire eh, eh, za antene antene ni ko nabivuga mu kinyarwanda yego
nta- nta- ntabwo wabasha gu- ntabwo wabasha guhana ubutumwa ngo bikunde eee
A- ariya mahembe rero nicyo avuga
ni ukubera se ko n'inyambo zifite amahembe maremare
Eh, kuba rero gifite amahembe maremare ntabwo umwihariko wazo Mhm,
kubera yuko ni ikimenyetso kiduhuza n'imana mu isanzure eee
ni ni nayo mpamvu zirindwa zikitabwaho cyane kugira ngo wa mwimerere wazo ugumeho n'ubundi wagira ngo n'amahembe yazo barayuhagira
cyane aha Ba- a- a- ni ukuvuga ko a- a- ariya mahembe arako nk'uko urinda umunara wa radiyo eee
nk'uko urinda umunara wa radiyo ahubwo abanyarwanda bo barindaga ziriya nyambo n'umwimerere wazo mahembe yazo kuruta kuruta ibindi bintu byose hasi none se kuki zari inka z'umwami we wenyine abandi bagatunga izindi bitaga inkuku imana wumvise ko iri hejuru ya byose eee ubwo ubwo ntabwo no kuvuga kubera iki inyambo nyine zikitwa n'iz'umwami imana iri hejuru ya byose ariko igira abahagarariye mhm. ni ukuvuga abahagarariye ba mbere igira uwa mbere ni umwami yego
yarabivuze se imidogoro ya semigenge ngo umwami yica umuntu aba umuntu ataratorwa atorwa akiyaka rubanda si umunyi- si umututsi si umunyiginya ni- ni agasani gasengwa ariko si n'agasani gasengwa ni ukuvuga ni imana yiyamazwa ariko nanone si uwo kwisukirwa uko ubonye kose Mhm.
niyo mpamvu bamuramuta nyagasani bakavuga ngo nyagasani umwami w'u rwanda eee hanyuma hakaba n'umuhagararizi nanone w'imana mu bantu ubwo ni umuhagararizi w'imana mu bantu mu buryo bw'ubutegetsi bw'ubuyobozi Mhm.
hanyuma hakaba n'umuhagararizi w'imana mu bantu mu buryo bw'iby'umwuka babyita iby'imyi- iby'ubumana nanga kuvuga iby'imyizerere kuko imyizerere uri kwemera hari igihe wemera no mu bujiji uwo rero akitwa nyagasani mandwa nkuru y'u rwanda Mhm.
urumva rero ariya mahembe aduhuza n'isanzure yego aduhuza n'imana mu isanzure noneho abantu bakagirana ubumwe hagati yabo bakagirana ubumwe n'ibibakikije ibintu bakagirana ubumwe nanone n'imana ye reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku mwimerere w'inyambo inka z'umwami mu rwanda umushyitsi rero ni rutanga rw'amaboko ndayisenga modeste ni inzobere mu by'amateka umuco n'imbonezabitekerezo filozofiya maze rero mbibutse yuko dufite na fm nshyashya i karongi ni kuri mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu hanyuma hari abanywanyi b'ijwi ry'amerika batwandikiye bati rwose turabakurikira gatanu kuri gatanu i karongi ni ukuvuga mbese ko nabo bashobora kuba babyishimiye ndabyizeye na ndayizeye teofili twarabivuganye kuri cumi n'umunani yo kuwa gatatu gushize nuko mubwira yuko abategetsi bacu babirimo bari, bari hafi cyane ndibwira rero nawe teofili yuko umeze neza wumva radiyo ijwi ry'amerika karongi mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu fm kuri telefone dufite hakuzwe claudio na gakwavu igisagara gakwavu we wobe witonze hanyuma tubanzirize kuri hakuzwe hakuzwe
karame karame uraho urakomeye uraho neza
nenda aho ndakomeye nawe gahorana imana y'u rwanda
cyane cyane cyane murakoze ye nuko urashaka rero kuganira kuganira na rutanga rutanga rw'amaboko
Eh, ndashaka kuganira na rutanga rw'amaboko yego ariko rero uvuge wa uvuge wirukanka kubera yuko dufite abantu benshi cyane bategereje ijambo ni iryawe hari eh, rutanga rw'amaboko Mm.
hari ikintu nashakaga kumubaza ku bintu a- avuze ngo amahembe ngo aduhuza ngo n'imana ngo aduhuza n'ikirere ni bande ari kuvuga ni abapfumu ni abanyarwanda twebwe twese muri rusange bimeze gute nyine kuri icyo gitekerezo cyiwe avuga Ese ye inyambo ziraribwa cyangwa kuva kera ntabwo zaribwaga ye hanyuma wamubwira n'aho uherereye
njyewe nari mperereye mu mujyi wa kigali usibye ko n'uruka i karongi yego aho bita muri gasabo aho bita kimihurura
ye hanyuma iwanyu i Umuntu karongi yakiriwe.
wamenya nimba bumva neza ijwi ry'amerika noneho
Mm, ndakumva neza ye nuko nuko urakoze hakuzwe
neza
rutanga rw'amaboko nuko rero wamwumvise ni bande uba uvuga ko ama- amahembe y'inyambo aduhuza n'imana hanyuma atese ziraribwa
nibyo nibyo Ah, ndagira ngo ni ikibazo cyiza cyane ki- kirimo n'amatsiko birumvikana ntabwo rero ari abapfumu abapfumu bose nyine bapfumurira abantu kugira ngo bamenye iby'imana Eh, nyambo ni iza bose kuko umwami ni uwa bose eh, igihugu ni icya bose ni isanzure nta nubwo ari abanyarwanda gusa kuko abanyarwanda mu mateka yabo iyo bavugaga abanyarwanda ntabwo babaga bivuga bonyine Ba- baba bavuga isi yose baba bavuga abantu muri rusange ni nayo mpamvu wumva bavuga ngo mu rwanda umu mu rundi rwanda no mu rwanda rwinshi Eh, mu rwanda umu ntaho babonaga nk'igihugu ki- baga- ba- ba- ba- ba- bisangamo aho ngaho ba- bagarukiramo bahuza ururimi bagize bate mu rundi rwanda mu burundi babaga bavuga urumva ni abavandimwe amateka agaragaza uburyo byaremwe bamwe baturutse ku bandi ibyo tuzabigaragaza ikindi gihe hanyuma mu rwanda rw'ibyo no mu bindi bihugu rero Ni- nibyo babaga berekeza urumva ko bituma tuba umwe bya bindi bavuga ngo turi umwe ga twese turi umwe hanyuma icyo kirumvikana kuko niyo baha abantu inka ntabwo batoranya ngo uyu n'uyu icyakoze inyambo ntawapfaga kuzitanga uko yiboneye zatangwaga n'umwami ku mpamvu y'igihugu cyane cyane mu by'umubano hagati y'igihugu n'ikindi ikindi rero ziraribwa oya oya rwose ntabwo ziribwa kubera umwihariko wazo urumva yuko n'ikimenyetso gikomeye cy'amateka
none ariko zirakamwa amata yo akanyobwa
cyane cyane cyane zirakagira imana n'ubu nizo twagira inka zigereranywa n'abantu inka zareze ubwo wenda ntitwavuze inka muri rusange ariko twababwiye inka ko ari ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu iyo ikintu kidafite ubuntu kiba cyarapfuye gihagaze n'igikatsi cyo mu batindi bakamuye cyane bakakimaramo uburyohe baravuga ngo bakimazemo ubuntu ntabwo bavuga ngo bakimazemo ubukatsi rero inka zareze abana nk'uko umubyeyi yonsa umwana agakura inka ni ubuzima ye none se nimba zitaribwa iyo ipfuye sinzi nimba ariko babivuga kubera ko n'umwami ntabwo apfa umwami aratabara aratangana ko iyo zipfuye barazihamba bisanzwe ntabwo babigenza bate
hari wenda hari ibintu tuzagenda twinjiramo gahoro gahoro ariko inyambo usanga ahanini amahembe yazo ntabwo zipfa ubusa nk'amahembe avamo urabona kuko bavuza amahembe mu buryo bw'igihugu ihembe ryavuze cyangwa mu matorero impu zazo n'inka muri rusange n'impu z'inka muri rusange zavagamo imyambaro inkanda amase ni ifumbire buri kintu cyose cyose urasanga gifite ikintu kimara
none se inyambi iyo ipfuye babigenza bate barayihamba
urumva urumva hari ibivanwaho bikagira icyo bimara ariko ikigenderewe ni uko nta nubwo bavuga ngo inka yapfuye baravuga ngo inka yagize ibyinshi mu bushakashatsi bwanjye busoza kaminuza nakoze ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe buriho ikintu bakiziririza bakacyita irindi zina kitakabaye cyitwa bya bindi byanjye bavuga bavuga ni ukugitsinda kubera icyubahiro bagira rero kuko zidapfa zirapfa ariko rero zapfa ntibavuge ngo zapfuye bakavuga ngo zagize iby'inka zakora iby'inka rero bakazihamuraho ibyo ngibyo ibyo nkubwiye ariko ubundi ntabwo bavuga ngo yariye inka no kurya inka ni ubutindi baravuga ngo naka bamuhaye inka ngo hanyuma arahindukira arayirya
nuko hanyuma nyine nk'uko nari nabivuze inshuti z'ijwi ry'amerika n'umutumirwa rutanga rw'amaboko hari kuri telefone gakwavu igisagara hanyuma nyuma ye turaha ijambo munyandinda alphonse noneho duhere kuri gakwavu gakwavu we gakwavu gakwavu uri hehe ntabwo gakwavu ari kwitaba sinzi ibyo ahugiyemo kandi mbambwira yuko ari ku murongo noneho twihamagarire munyandinda alphonse munyandinda
yego turabumva neza urahura akomeye
yego turamahoro uherereye he muhanga gitarama yego urutanga rw'amaboko ruraguteza amatwi n'abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika
ya tubanje kubasuhuza yego
mwamutubariza ese inka z'inyambo arakumva arakumva mwibariza ni inka z'inyarwanda dusanzwe tuzi bazita inkuku
inkuku
nuko
yatubwira ye rutanga rw'amaboko ntabwo mwumvise neza ati nuko reka munyandinda we subiramo ikibazo cyawe rero
yego inka zisanzwe tuzi z'inyarwanda yego
zitandukaniye hehe n'inka z'inyambo
n'inka z'inyambo ni icya mbere imimerere yazo kuko zimwe nyine nk'uko ubyumva inkuku inkuku ni ngufi zifite n'ariya mahembe maremare cyane
yego
Ah, ahanini navuga kuri iyo miterere yazo eh, ubwo nyamara usanga icyo akoze ahubwo intuku nizo zivaho nanone inyama kuko wenda Mhm.
ntitwabivuze eh, buriya intuku ni umwihariko w'abanyarwanda mu buhanga bwabo bagiye bakora navuga ubushakashatsi bagenda babangurira eh, zimwe bazibangurira ku zindi noneho zikabyara izindi babanza rero kubangurira intuku hanyuma Yego.
bikabyara ibyo bita ibigarama ibigarama bikazabyara ibyo bita inkerakibumbiro inkerakibumbiro Mm.
bakazibangura nazo zikazabyara imirizo imirizo bakayibangurira ikazabyara ibyo bita ingegene ingegene rero ni uko kugegenwa ni izo nyambo ni ubwo bugororoke ni ubwo butajorwa
n'ubundi none se iyo bagiye kubangurira izo zindi bazibangurira ku nyambo noneho zikabyara izo zindi
yego Izo zindi noneho zikaba arizo zizabangurira inyambo.
iyo yego bageze ku ngegene ntibongera kubamburira ku nshyi z'inyambo Mm.
bazireka batyo kuko baramutse babigize eh, za- za- za- navuga ngo zakwangirika amaraso yaba avanze vuba vuba yabavanze zikavuka ari ndende cyane zidashobora no kwiramira zitagize gute ariko muri iyi nyambo zibona ko ziba ari ndende kandi zifite n'umubyimba yego
Eh, no- no- no- no mu nka zose rero no muri izi uko bagenda babangurira bisaba ubuhanga kugenda bazitoranya kuko izivutse ntabwo ariko bavuga ngo barazibangurira zibyara izi ngizi Ah, bisaba abahanga bazo abahanga mu by'inka noneho rero bakagenda bazireba bakazitoranya bakavuga bati izi zimeze zitya zifite imishyikiri iteye itya nituzibangura kuri iriya mpfizi zizabyara zitya hakaba n'izindi ziza kuvukamo zo zishobora kuvuka mu nkoko zikavuka no mu nyambo zigira umwihariko n'amata yazo agira umwihariko wo kuvura icyo bita urugendakanwa zigakoreshwa no mu mihango yindi izo bita inkungu zitagira amahembe yego
Mm.
nuko niyo mpamvu rero inyambo zi- zita- zitajya zicika uko uko nguko bagenda bazibangurira
Ah, ziba zifite abahanga bazo kuva kera yego ni nayo mpamvu byagirirwaga umuhango w'umwimerere wo kumurika inyambo hari turaza kubikomozaho du- du- yewe turaza kubikomozaho cyacu.
n'ubundi yego Ah, ni- ni- ni ukuvuga ngo ah, aba bahanga ba- barazimenyaga bakazirinda zikaba inka z'umwami bakazirinda nk'uko igihugu kirindwa mu mwimerere wacyo kuko n'uwabaga anyaze inyambo yabaga anyaze igihugu Mm.
Eh, ni nayo mpamvu eh, inyambo nk'ubu uretse umuhango twakoze ejo bundi i nyanza mu rukari eh, nyuma y'imyaka isaga mirongo irindwi ubundi zaherukaga kumurikwa mu gihugu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane yego
Eh, ahari wenda ndaza kubigarukaho ariko ubwo nasubiza bita narindazi ye mu magambo make rero i- inyambo ntiziribwa icyo ngicyo kirumvikanye hanyuma n'umwimerere wazo impamvu zidacika nabyo urabidusobanuriye nuko ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi cya rwanda ni ikiganiro muri isanga rutanga rw'amaboko ni umutumirwa turaganira ku mwimerere ku mwihariko w'inka z'inyambo inka z'umwami kuri telefone rero dufite igisagara gakwavu i- bambwiye ko yagarutse gakwavu we
karame karame tomasi we wari wagiye he
sisiteme za telefone ziba zadushwaniye nuko none rero ubwo zikize bwira umutumirwa aho uherereye hanyuma uhite umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
nuko ariko tomasi ndakwemera cyane uri intyoza
shimira umutumirwa we wa- ushaka kubaza ibyawe nuko Okay, urakoze ubwo ariko nyine ni gakondo gisagara mu rwanda Eh,
Eh, ubwo nadu-
ye, nuko nadutandukanyirize inka z'inyambo na zino nka zindi zisanzwe tworoye aho bitandukanira ikindi ariko si byo ntiyari amaze kubivuga gakwavu narimaze kugisobanura ntago ntago nari ndi kure y'iradiyo ikindi noneho ngira ngo uze kujya rero adusobanurire.
uze gukurikira uze gusubira inyuma ujya kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu uraza kubyumva muri- mu- nko mu minota tuvuge ikiganiro kigeze nko ku minota makumyabiri n'itanu uraza kubyumva yekomeza rero nanjye kuri interineti ndi buharyame cyane oke ikindi kibazo aha ese usibye rino zina rusange ryitwa inyambo nta nta rindi nta bundi bwoko bw'inyambo wenda tuvuge nk'uko nk'uko kera habagaho abatwa mu rwanda kera nta rindi nta yandi mazina wenda zaba zifite ziriya nka ese ni uwuhe mwami ni uwuhe mwami dore yuko twebwe turi n'abana batoya ibyo ngibyo by'inyambo tubyumva mu mateka no mu magambo gutyo ni uwuhe mwami yazanye inyambo mu rwanda inyambo ya mbere bayizana mu rwanda bayizanye mu wuhe mwaka
ye urakoze gakwavu we
ikindi ngira ngo sabe rutanga rw'amaboko aza kwihangana duhe kontagite ziwe sinzi niba mwaza kumfasha mukaduhuza
arakumva arakumva araza kuzikwihera ni ukuvuga ngo kontakite zawe mbese ubwo ndibwira ko ari telefone watsapu arebe arebe n'abadukurikiye ku rubuga rwanjye rwa fesibuku rwitwa muganga rutanga rw'amaboko byose barabibonaho
wabyumvise gakwavu we
yego yego tomasi we wowe na sitafu yose ya voyisi afurika mujye mugubwa neza umunsi ku wundi ye urakoze cyane
yego nuko urutanga rw'amaboko inyambo zifite amoko zifite amazina atandukanye hanyuma n'uhe mwami wazanye inyambo bwa mbere ni muhe mwaka
umwaka biraza kungora hari amateka dufite ariko utahita uvuga ngo umwaka ni uyu nguyu icyakoze tukamenya uburyo yagiye asigasirwa imyaka yagiye asigasirwamo n'igihe yagiye yototerwa ngo azimire ariko abanyarwanda bakayagarukaho bakayakomeraho iyo myaka yo twayigenekereza ariko iyo ugiye mu mibereho y'abanyarwanda bakubwira ko hari igihanga cyahanze inka n'ingoma
ni ukuvuga
cyahanze inka n'ingoma kandi nakubwiye bya birango bitatu by'ingenzi umuco w'u rwanda wubakiyeho imana inka n'ingoma uwo gihanga burya ni umwami uhagarariye gihanga nyine nk'umuremyi imana rugira rurema rwagisha ni ukuvuga yuko imana ariyo yahanze indi icyakoze ibinyuza muri gihanga cyahanze u rwanda inka n'ingoma
gihanga cyahanze u rwanda se ubwo ngubwo si we mwami wa mbere
ni ikigenekerezo cy'amateka ariko burya si igihanga nk'umuntu nk'umwami ni igihanga nk'imana kuko abanyarwanda bakomoka ku mana ni nayo mpamvu bitwa bene imana bene irage hanyuma rero iby'imyaka urumva mu gihe cyose cy'abami bacu twari dufite inka abanyarwanda bagira ubwo buhanga noneho bwo kuziremamo inyambo muri bya bangurira nakubwiraga biza gucika sinavuga ngo gucika ahubwo imurikwa ryazo yitabwaho ryazo mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda kuko umuhango wo kuzimurika wanyuma uheruka mu rwanda atari ejo bundi wari mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane ni ku mwami mutara rudahigwa
yego mu gihumbi na magana cyenda rero na mirongo itanu n'icyenda ubwo habaga kototerwa k'ubumwe bw'abanyarwanda ko nakubwiye ko inyambo ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'abantu n'imana n'ibintu n'abantu hagati yabo ubumwe ubuntu mu bantu n'ibintu mu isanzure icyo gihe muzi yuko aribwo igice kimwe cy'abanyarwanda by'umwihariko abatutsi birukanwe mu gihugu hanyuma rero n'ubwami burirukanwa ku bavugaga ko ari ubw'igice kimwe nyamara ntabwo ari byo kuko umwami mwumvise ko atari umuntu ni umuhagararizi wa bose muri yamba atatanye mbagira ingarizwa muheto ubwo ni umugambi w'ubukoroni noneho rero inyambo ziragisha habaye amapfa ariko atari amapfa y'ibindi ngo imvura yabuze ahubwo amapfa y'ubumwe bw'abanyarwanda biza rero kugaruka nyuma uko igihugu cyagiye kiyubaka noneho rero zimaze kugaruka ndetse na keza leta y'u rwanda yagaruye iby'umuco wacu n'umurage hakazamo n'inyambo ejo bundi rero ejo bundi nanone mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri werurwe nibwo inyanza mu rukari nanone kwa mutara rudaheza kongeye kumurika inyambo niko se rutanga rw'amaboko dusubiye inyuma gato y'akantu kagufi inyambo zaragishe zagishiye hehe
zagishiye aho bene zo bagishiye mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi hanyuma nyuma rero uko bene zo bagiye bagaruka bumva baririmba ngo zigicutse burya inka n'abantu ntabwo bitandukana mu kinyarwanda urabireba mu bwiru urabireba mu busizi bwacu urabireba mu mazina niho bavuga ngo zigira nyirazo zingana nyirazo nta kiruta inka bakaba izina bita abanyarwanda nk'uko bavuga nta kiruta imana inka ni bene zo bene zo bagize ibibazo zari zigize ibibazo bene z'ibibazo bikemutse nazo zari ibibazo bikemutse ariko wumva ukuntu bikomeye abanyarwanda aho bagiye barinze uwo murage barazirinda no mu bihugu bituranye hirya no hino aho zagiye zigishira nyuma rero uko igihugu cyongeye kwiyubaka nazo ziragaruka uko bwaguye bwacu nanone bugenda bugaruka ni ikimenyetso nanone byumvikane y'uko ubumwe bw'abanyarwanda bwagarutse ye ariko rero noneho gakwavu ati hari amazina mbese amoko nk'uko no mu bantu mu banyarwanda harimo amoko mbese n'imiryango n'ibindi
oya nyambo nta yandi moko zigira zitwa inyambo gusa hanyuma ahubwo ahubwo icyo wamenya mu bucuzi nyarwanda buriya barakubwira akamaro k'inka atari inyambo gusa bavuga bakavuga yuko inka zateraga abantu ubwoko uzifite yitwa umututsi utazifite akitwa umuhutu hanyuma yazitunga nawe akaba umututsi
bivuze yuko ari ubututsi atari ubwoko ahubwo ari ubukungu
oya ni ikimenyetso cy'icyiciro cy'imibereho kuko n'abahindura imibereho yego none se kuvuga ngo inyambo ni inyambo nta moko ubundi inka zigira amabara inka zigira uruhu yego
gutunga cyane nari mvuze ubwo hari abantu bagiye batwarwa n'ibintu bitari byo uko babyinjijwemo n'amateka y'ubukoroni iyo bavuze umuhutu w'umutwa mututsi ubwo nari mvuze mututsi mututsi biva ku ishinga gutuka gutunga gutunga cyane ugatungisha n'abandi rero umuntu yashoboraga kugenda azamuka mu byiciro bitandukanye
ariko rero nyine ako nashaka kubaza inka zigira amabara uruhu rufite ibara tukavuga za musengo tukavuga za gitare tukavuga urwirungu tukavuga mbese mukara inyambo zo ntabwo zigira bene ayo mabara y'uruhu atandukanye
ahanini usanga ari ibihogo bitose
yego usanga ari umusengo usanga n'inzirungu hari igihe zizamo ibitare nabyo nkariya mu rukari twari tu ari imfizi y'igitare ayo ni amabara ahanini akunze kwiganza ubwo mvuga iby'imfizi kandi reka mvuge yuko hari imfizi iba mu nyambo yamanukanywe na kibogo umutabazi yitwa rugira
yego rugira rero urumva n'ibindi rugira n'izina ry'imana rugira rero rugize inka rugize abantu rugira nka niyo ituma izindi nka zivuka kandi muzi ko nanone kugira ngo inka zitwe ishyo ni uko zigomba kuba zirimo imfizi zitarimo imfizi ntabwo zakwitwa ishyo iyi mfizi rero ikaba yari ihagarariye umwami kuko imfizi y'umwami burya yishwe cyangwa inyazwe ubwami bwaba bunyazwe cyangwa ubutegetsi bw'u rwanda bwaba bunyazwe urumva inka ntizitandukana na bene zo yeee
ubu ngubu mu nyambo dufitemo dufitemo iyitwa nyundo icura mu gicuku ikaba rugwizanka
icura mu gicuku ni ukuvuga bisobanurira abatabyumva
mu buryo bw'abitse nabo bakora mu buryo bw'inganzo y'abasize ni ukuvuga yuko niya mani be ba nijoro ya yindi bakubwira ngo kirazira kurara mu nzu itarimo amazi byaba kenya ese imana ije kurema yaremesha iki byatuma rero abantu bacika n'ibintu bigacika gucura mu gicuku rero urumva ni imana iremera inka mu zindi igicuku cy'imiti mu buryo abantu batabona kuko kubwira ko abantu n'ibintu ni ubushobozi bw'imana mu buryo abantu batabona niyo mpamvu bavuga mu gicuku bifite ubwiru bunini cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ko ikarongi fm ikora neza ni mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu ikiganiro muri isanga umwihariko w'inyambo inka z'umwami twabivuze aho zagishiye hanyuma ziza ku gishuka twavuze umwihariko w'inyambo aho zitandukaniye n'inkuku ni ukuvuga inka zisanzwe n'ukuntu bazorora bazibangurira ntizicike kandi zikagumana umwimerere wazo hanyuma twavuze n'igihe zishobora kuba zaraziye mbese n'uko zitaribwa kuri telefone dufite hemedi sibo ndibwira ko ashobora kuba ari sibomana yanditse arihinnye hemedi we
yego urahura akomeye
muraho neza nibyo witwa sibomana
nitwa sibo gusa gutyo bimeze sibo
yego ntabwo ari ntabwo bikomoka ku isibo ni sibo bariya nuko nuko bwira umutumirwa rutanga rw'amaboko aho uherereye hanyuma umubwire n'ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe
ngewe igitekerezo cyanjye numvise numvise atubwira yuko iyi nka z'inyambo zitaribwa yego
ese umuntu aziriye hari icyo yaba
nicyo cyonyine izo nka ndacyaba ndacyakomeza ubundi se inka z'inyambo ni inka z'inyarwanda gusa ntabwo hari inka ziba mu yindi mico yo ku isi hose
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bambwiye yuko umurongo wa rutanga rw'amaboko ucitse barongera bamunshakire hanyuma ariko hagati aho ngaho si bo yari arimo abaza niba umuntu ari inyambo hari icyo yaba hanyuma niba hari n'ahandi ziri mu magambo makeya rutanga rw'amaboko araza kukwisubiza si bo ariko rero nshyizeho agakeregeshwa kanjye nabonye no kuri facebook y'ijwi ry'amerika vewa radiyo yacu hari abantu banditse bati inyambo ntabwo ziri mu rwanda gusa hari uwatanze urugero y'uko no muri tanzania zihaba ariko rero ibyo ngibyo byo mu yandi mahanga ntabwo twabitindaho cyane kubera ko icyo turi kuvuga ni uko inyambo mu rwanda zifite umwihariko ari inka z'umwami n'inka z'umwami gusa kandi nk'uko rutanga rw'amaboko yabitubwiye umwami yashoboraga kuzigaba ariko ntazigabire undi muntu wo mu gihugu mu rwanda imbere akazigabira undi mwami wo mu kindi gihugu mu magambo makeya noneho bambwiye yuko rutanga rw'amaboko yagarutse ku murongo reka mubwire ikibazo cya sibo mbese ni utubazo tubiri rutanga rw'amaboko
ndakumva mwene imana ye hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa hemedi sibo yatangiye kubaza hanyuma telefone yawe biracitse aravuga ati watubwiye ngo inyambo ntiziribwa umuntu ariye inyama y'inyambo yaba iki hari icyo yaba hanyuma icya kabiri atese ati inyambo ziba mu rwanda gusa ati cyangwa hari n'ahandi ziba mu bindi bihugu mu magambo make
ihereye kuri icyo cya nyuma aho ziri zaturutse mu rwanda uko tubona amateka yazo twari twayavuzeho nk'uko usanga hari abavuga ikinyarwanda bari hirya no hino cyangwa duhuza umuco n'imihango n'imigenzo ariko byose byavuye mu rwanda umu ahari tuzabona umwanya tubisobanure uburyo n'izina u rwanda bivuze inda isamirwamo ubuzima ikarinda ibyara bwa buzima butazima ahubwo buhora bubyara ubundi nabwo bukabyara ubundi ntibuzime tubifite muri byinshi bigaragazwa n'igihe kinyarwanda ka gasongero kayo kakaba ubuziraherezo ibyo bita insini mu mibare ari byinshi ubwiru bw'u rwanda ni bunini cyane ntabwo twaburangiriza aha ngaha hanyuma rero twe umuntu ariye inka y'inyambo yaba iki abone mwumvara ubwo se umuntu yakwirya akimara agasigara hehe kuko urumva zihatse byinshi mu buzima bwacu iyo zimubwira nk'umushakashatsi wakoze ubushakashatsi bwihariye kuri kirazira n'ubuzima by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe umuntu umwe baramubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi bateze ko twazicanye iwacu twabaye iki uretse nakuriya mukuru wacu wavutse ntamara igihe agahita yipfira ati nuriya wavutse ahingamiranye ati nanjye ukunze gusetsa ibintu ku mubiri uretse ko n'isize uduti bikagenda bigarukirana ati ubundi twabaye iki undi rero ugacura igihunya mu maso ati uko mwabaye kuri amazi yifata ku itama none se aragira nawe azaba uko nguko simba imwifurije ndi umuganga uzikinza akazi ntawakwirya ntawanjye ibimenyetso by'amateka wenda mbaye ntusobanura gatoya kuko se yazateka hehe ibye byazazima ntawazimya igicaniro kandi aricyo kitumurikira aricyo twota erega inka ni ubuzima iyo urebye ubuzima bw'abanyarwanda bwabaga bugizwe n'inka butangirwa n'inka bugasuzwa imana niyo iburema ikabukomereza mu bantu bugizwe n'inka gufata irembo n'inka gusaba n'inka kurongoranya n'inka wabyaye baguha inka yo kuguhemba no gutanirwa abana ugukunza guha inka mukagirana umubano ukanamwirahira uti yampaye inka n'aka inka inka inka inka ni ubuzima ku rugamba umuntu yagororerwaga inka y'ingororano uwananiwe urugamba agahabwa inka y'imirindi kubera ko yarusumye ntaryitwareho neza inka urasanga abanyarwanda ari atandukanywa n'inka ibyo se tubiriye twasigara turi iki ko n'ubundi abantu bariye ubwo bumwe ko aribyo byadushoye mu ngorane no kugeza no kuri jenoside yakorewe abatutsi ubu tugiye kwibuka ejo bundi ntibikabeho rero ntibikabeho rutanga rw'amaboko ndayisenga modeste ni umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ni inzobere mu by'umuco amateka n'imbonezabitekerezo filozofi niwe mutumirwa turaganira ku mwimerere ku mwihariko w'inka z'inyambo kuri telefone dufite kadafi goodman navugimana francois tubanzirize kuri gadafi gadafi
yego urahura akomeye
yego ndakomeye niyo mazina yawe nyakuri cyangwa nayo kuri facebook izina ryawe ry'ikinyarwanda ni iri ndumva ari umurundi ariko
yego iriya ry'iwanjye ni nshimira imana eee nshimira imana nshimira imana yego kandi uriya ukunda guterekera abazimu b'ishyanga utwo tuzina tw'ishyanga ukunda guhamagara riri guhamagara rutanga rw'amaboko gusa yego yego yego nuko nuko inyambo ukazanamo kadafi
nshimira imana yeee nshimira imana nshimira imana kandi ndabona uri muri kenya
yego ndi muri kenya mu ntara ya turuka nawe
none uri wajyanywe no gushaka utwo imibereho kwikorera utwawe wese cyangwa
ndi ku ishuri ndi ku ishuri aha nuko nuko uratsinda neza
yego nuko rero umutumirwa rero rutanga rw'amaboko wabyumvise turaganira ku mwihariko ku mwimerere n'agaciro k'inka z'inyambo inka z'umwami w'u rwanda ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro
icya mbere genda ndamushimira cyane kandi ndamuramukije cyane rwose yego uhobe no guhomba mwene imana
yego ndakunze ko nkurikirana ibiganiro byiwe uwo mutama ndamubaha cyane ni umuhinga kandi ibintu avuga ni ibintu byumvikana ko ari ibintu by'ubwenge bwimbitse ko umugize umutama se kandi akiri muto
nuko ni mutwerere ko tuvuga mu kubaha umuntu bavuga ati mutama mu kumwubaha tuvuga ngo ubu mubwize ngo arashaje ahubwo ni ukumwubaha iyo umuntu wavuga ati mutama twerere ko tubivuga nuko nuko ambabarire niba n'uwambuze nawe ambabarire twe tubivuga mu cyubahiro gucyo umba ndamwubashe ye ntakageze umutama kandi umutama ndimo umuzimu wa sogokuruza ndimo nuko nuko yego ego none nk'ibi ubu bumenyi nobaza icyo nobaza cya mbere ayo hari ibitabo yoba byandikamo kugira ngo abandi bazoze barabyiga kubera ibi bintu by'akamaro kandi bizi bake kandi bishobora gufasha muri kazoza hari ibitabo yoba yandikamo nk'umuntu ashobora kugura cyangwa nka muri kazoza abantu bakazoza babikurikirana icyo ni ikibazo cya mbere
yego hama ikibazo cya kabiri novuga izo inka z'inyambo ko numvise ko ari inka z'umwami umuntu asanzwe iyo azitunze atayindi mihango arinze kuzikorera nta ngaruka mbi zoba zimuteza aho navuga nko nk'akaroti ugiye mu bintu by'imico urabona ari nk'iz'umwami urasanga uzitunze kumva ntabura nk'imyuka mibi yogutera igitera abami wowe utari umwami nkiyo hava iguhitana ikindi ntubaza ni uvuga nti ni ikihe cyiza kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi aha nkacangira kuvuga ati ni ikihe kibi kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi kubera ibintu bigenda biri mu mpande zibiri ikibi ni icyiza nk'uko n'umuntu ari mu ruhande rubi n'ugwiza ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
ye nshimira imana urakoze nawe
yego rutanga rw'amaboko umwanya ni uwawe rero
arakoze cya mbere ibitabo ubwo birumvikana rwose ko ari umushakashatsi n'umusomyi n'agatsinda ari umunyeshuri arimo kwiga kandi tumwifurize gusohoza iby'amasomo neza muri bwa bwenge tugendana mu mitwe yacu muri rya sanzure dufite mu mahembe y'inyambo azagira ibyo aduhangira nawe dushingiye ku byo yize ashingiye ku muco wacu kuko buriya duhuza umuco abanyarwanda n'abarundi ndabimwifurije kandi ndabimutongereye rwose nkanyagatoni imandwa nkuru y'u rwanda ibitabo rero hari ibyo twari twatangiye kwandika ibyinshi buriya azabisanga mu byigisho byacu twigisha nko kuri yutube muganga rutanga rw'amaboko facebook instagram n'ahandi kugira ngo benshi babimenye n'ibyo twatangiriyeho ibitabo rero n'ibyo twari twamaze kwegeranya twagize isanganya ku babibonye mu gihe cyashize ingoro yo mu bicumbi irashya ishyamba n'ibyarimo ariko rero ababyanditse baracyariho hari na bimwe tugifite mu nyandiko z'ikoranabuhanga ubwo rero twabizeza ko ejo n'ejo bundi uko tuzagenda tubona uburyo twongera kwisuganya ibitabo nabyo bizaboneka icyo ni kimwe ariko atari ibyo tutwandika gusa hari n'ibindi abantu bashobora kureba by'amateka wenda abivuga muri rusange cyane cyane n'ibijyanye n'amateka y'ubusizi kuko n'inzira z'ubwiru ntabwo rero bitandukana n'inko tugasanga buri mihango buri migenzo yose yakoraga yarerezwaga inka twavuga nk'ibijyanye no kubaza imana kuraguza babazaga ibimasa twavuga nk'ibijyanye n'ibijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda habagaho guhana inka ni byinshi cyane ibyo abantu babireba mu bitabo by'amateka ya kera yagiye yandikwa hanyuma undi muntu atunze inka byagenda bite cyane z'inyambo ese ntibyamukenya ntibyamutera ikibazo oya keretse ko wagombaga kuzihabwa n'umwami ukazihabwa n'umwami akaba ariwe ugutungisha ni nayo mpamvu batavuga yuko wowe ari wowe utunze izo nyambo ahubwo bavuga ko uri umusumba uba uri umusumba uba uri umusumba w'umwami uri umushumba w'umwami hanyuma rero byumvikana neza yuko ntabwo ari wowe uba ufite izo nyambo ahubwo uba uri umushumba wazo no gutunga inka muri rusange mu muco w'u rwanda baravuga ngo nta mwana utunga inka utakiriho nanjye njya nkunda kubivuga ari abantu banti inka ari abo nziha batubitanga rw'amaboko afite inka ntihanga inka zigira data burya ba data baba bahagarariye igihugu biba bivuze ngo ntawe utunga inka igihugu kikiriho inka n'iz'igihugu sinzi ko hari nabisubije neza byose
hari akandi yabajije ati ugereranyije n'izindi nka zisanzwe inkuku ni ikihe cyiza cy'inyambo ni ikihe kibi cy'inyambo ati kuko ibyiza bigendana n'ibibi mu magambo make
yego ikibi ntabwo nzi ko ndi bukibone nubwo ngo umushakashatsi uva ko nigenze abanyarwanda baravuze ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore icyo gice ni cyayo byerekana ko ntacyo wabona utuka inka kibi kuko nta kibi igira ahari abazandisha ikindi ubwo nzi nk'umushakashatsi umushakashatsi ntabwo yireba ngo yikomereho yihagarareho no mu mafuti uzabona ikindi kireza ibyo azasangize ariko ndakeka ko ntacyo azabonana inka nke zigira ikibi zigira ikibi ni inka zorwa zingana nyirazo kandi nyirazo ni imana imana nta kibi igira ab'i rwanda nta kibi bagira ni ab'umutima ye hanyuma rero ijwi rya amerika urutanga rw'amaboko tutabivuze nizo twagira ye tutazifite ntitwabaho
urutanga rw'amaboko rero dufite kuri telefone na havugimana francisco francois nagira ngo abaze akabazo kagufi cyane maze tuze kuboneraho twanzura ikiganiro kuki ariko uze kubivuga nyuma kuki noneho iserukiramuco ry'inyambo rije kandi rikazajya riba buri mwaka reka icyo ngicyo uze kukivuga nyuma twanzura ndaza kugukebura hasigaye igihe gitoya kubera ko iminota iragiye duhe ijambo ahubwo havugimana francois havugimana
karame karame urahura akomeye
ndaho ndaho rwose meze neza nuko nuko pe bwira umutumirwa rero aho uri yego ndi kigali mu rwanda mu karere ka gasabo hano mu murenge wa bumbogo ndagira ngo mbaze bwana rutanga rw'amaboko umupfumu icyarimwe akaba n'inzobere mu mateka
urumva bitajyana ni bande yego nagira ngo mbaze ku kibazo cy'izo nka z'inyambo bavuze ko mugitangira ikiganiro ko zaciwe mu rwanda igihe ingoma y'ubwami yari irangiye ese ni bande batumye izo nka zicika ese nyuma yaho zikimara gucika zagiye yewe ibyo yabivuze havugima ni ukuri yabivuze ahubwo uze kujya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo kamu wongere ubyumve ahubwo reka kubera ko igihe kigiye hinira aho ngaho ndagusabye rwose unyumve ntabwo ari ukukwanga urakoze cyane nuko rutanga rw'amaboko umupfumu n'umuco birajyana
ibyo byongera ngo nawe yari yabivuze ahubwo abishima avuga ko ari byiza kuko buriya mu mihango twavugaga inka zakoraga habagamo no kubaza imana rero amamana rero cyangwa imana yeze ni igitambo batanze icyo gitambo rero ni ikimasa batambaga utumasa dutoya buriya tuvuge ko no gutura ibitambo ntabwo hapfa ibigore ni ibigabo byerekana ko ku rugamba ubwo inka nazo zihisha ayo mateka akomeye byerekana ko ku rugamba nta mugore nta mwana bagombaga gupfa ni ibigabo buriya ntabwo amategeko mpuzamahanga y'intambara cyangwa n'ibindi yazanye ibindi bintu bishya twari tubifite muri ayo mateka yacu niyo mpamvu bakubwira ngo inyambo ziduhuza n'isanzure inyambo abantu bumva ko ntabwo ari inka z'abantu ku giti cyabo ntabwo ari inka z'umwihariko w'abantu ku giti cyabo ni amateka y'isanzure y'abantu n'imana y'abantu n'ibintu niyo mpamvu niyo mpamvu iserukiramuco rigarutse kubera ko dushigaje amasegonda atatu gusa
ubwo buhiso unyanzuranya ariko turangira ugutanzurwa ariko reka dupfundike niyo mpamvu uko u rwanda rwagiye rwiyubaka imana y'u rwanda ishimwe n'abazima bacu batazima n'icyo nacyo ubuyobozi bwacu bukuru bw'igihugu bwarakitugaruriye ejo bundi rero hatangirwa iserukiramuco ry'inyambo kugira ngo twongere twimakaze ayo mateka y'ubumwe bwacu y'ubukungu tugendana mu bitekerezo byacu y'ubumwe bwacu n'abantu n'abantu n'imana n'ibintu hose muri byose ibihe byose ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane twaranezerewe kuko byatangijwe n'umugoroba w'igitaramo n'ubundi cyabaga ibwami nuko nuko rutaga rw'amaboko rwose nguciye mu ijambo ntabwo ari jyewe n'igihe ikiganiro cyari kiryoshye tuzasubira namwe mwese banywanye b'ijwi ry'amerika ni wowe ukoze cyane rwose banywanye b'ijwi ry'amerika murakarama mugira umugoroba mwiza